iki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha
mwaramutse neza dususuruke
Chaque jour je me demande pourquoi les coups d'état et racisme et la haine, pourquoi la politique disait-il pour rien. Chaque jour je me demande pourquoi les coups d'état et racisme et la haine, pourquoi la politique disait-il pour rien. À cette question sérieuse, nous faut une réponse. De cet esprit, Chida mettra l'abri nos enfants. Où sommes-nous Allons-nous princesse Éveillez-nous et nos consciences aussi. À cette question sérieuse, nous faut une réponse. De cet esprit, Chida mettra l'abri nos enfants. Où sommes-nous Allons-nous princesse Éveillez-nous et nos consciences aussi. Il faut nous mettre ensemble et rassembler notre intelligence et notre volonté pour reconstruire la société afrique. Ni cet esprit colonial, ni cet esprit d'esclavage, c'est de nous maintenant que dépend notre sang. Nous sommes pour devenir cette Afrique authentique. Selon nos populations, tout le projet de construction. Élite au continent Afrique, Chida. Adieu l'Afrique, Chida. Adieu l'Afrique chérie, adieu l'Afrique chérie, oh oh oh oh, adieu l'Afrique chérie, adieu l'Afrique chérie, adieu l'Afrique chérie. Aujourd'hui n'est pas rose encore, mais pour demain tout espoir est permis. Mettons à profit nos richesses naturelles pour contribuer, biwe, biwe à nos avancements. Aujourd'hui n'est pas rose encore, mais pour demain tout espoir est permis. Mettons à profit nos richesses naturelles pour contribuer, biwe, biwe à nos avancements. Ouvrons tout grand les yeux sur l'évolution des savoirs. Mettons fait au pillage et rassemblons nos idées. Échangeons nos cultures et finis l'Afrique à Chida. L'esprit des gosses, mais des méchancetés, des mélancolies. Participe à toute évolution, à tout développement économique, technologique ou culturel. Ouvre la porte à tout bien fait, formons-la sur les passés. C'est de nous maintenant que dépend notre sort. Ils sont nous pour devenir cette Afrique authentique. Selon nos populations, tout le projet de construction. L'île contre une Afrique Chida. Adieu l'Afrique Chida. Adieu l'Afrique Chida. Adieu l'Afrique Chida. Oh, oh, oh, oh, oh. Adieu l'Afrique Chida. Adieu l'Afrique chérie, adieu l'Afrique chérie. Afrique chérie, non, non, non, non, non, faisons la vie disparaître. Dans la poubelle, doucement. Afrique chérie, non, non, non, non, non, faisons la vie disparaître. Dans la poubelle, doucement. Africa shit, Africa shit, Africa shit, Africa shit, Africa shit, Africa shit, Africa Adieu
adieu l'afrique shida ni ngabirama crispin ijwi ry'amerika turasusuruka uwizeye w'irurindo mu rwanda yatwandikiye kuri facebook voa radiyo yacu ati mwaramutse uwizeye we yego twaramutse nawe se umeze neza uti nshaka indirimbo ya rayon sport nkayitura abafana ba rayon sport aho bari hose ishimishe namwe abanyamakuru ba voa uwizeye turagushimiye cyane ijwi ry'amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke mugisha utuye ku gisozi i kigali mu rwanda yatwandikiye kuri whatsapp guteranyaho rimwe magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo cyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe ati ndasaba indirimbo ya bushari yitwa ku gasima ishimishe abana bo ku muhanda ku gasima na teotima uri i kabuga twiganye muri college apec remera rukoma
Ay, ay, ay, ay. Kugasima. Oh, oh, oh, oh. Nateye muhirane ntigira agasima si bwari ububona ashatse ubuzima ikizinga kirira cyuzura isima kubona ingangi nanyinya kwari uguhara uri inzira kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima nari narabaye mwana wo ku gasima aho navukaga amacomo kahakibona afite amaso mu mureke nuko azarura sinjye wahisemo izi nzira z'imibereho aho nitize kofi y'abadigo ndebemo ingangi yabuze ubwo ndumva ntago byavamo kazungu atahanye indamu ubwo twese aduweho nirirwa nsaba imana igihe kimihuwemo muneri wacu ndagatsindwa na nyagasani umbonye ukuntu nsa nabyo bikanera isoni narose igihe kimwe twaravuye mu nkoni bagaseka badatembaga ruti nuko ndi umushonje rotarya byahebye kajya ikirere nari ndimo cyarabaye umukara twarakwamiye inaha kuko abaraza ntuzihebe azaza vuba kandi azaza nateye imuhira n'igira agasima si bwari ububobo nashatse ubuzima ikizinga kirira cyuzura isima kubona ingangi nanyinya kwari uguhara uri inzira kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima Ah, eh, oh, eh. kugasima haduteraga agahinda navuye muhira ngeze inaha ngo ndinega icyizere kigenda cyose kiyoyoka abanyizeraga bamfata nk'igihomora sinari nanze matera soko navutse buheta nafashe umwanzuro ubuzima mbwambika impeta niko kubibeta bamwe banyita umuheta ntubunaza amazi akanatira utirekareka nifata umwanzuro bamwatse isamburo niko guhiga amagisha mbacaka ifunguro intambwe ntambura inkono hanze ntanura nkakwepa imijugujugu mugifate nk'icyo sa umushonje rotarya byahebye kajya ikirere nari ndimo cyarabaye umukara twarakwamiye inaha kuko abaraza ntuzihebe azaza vuba kandi azaza nateye imuhira n'igira agasima si bwari ububobo nashatse ubuzima ikizinga kirira cyuzura isima kubona ingangi nanyinya kwari uguhara uri inzira kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima kugasima
ijwi ry'amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke email radiyo yacu arobaz gmail akadomo com facebook voa radiyo yacu
Africa unite, cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africans, yeah. Has it been said already? Let it be done. Yeah. We are the children of the Rasta man. We are the children of the higher man. Oh, Africa unite. 'Cause the children wanna come home. Yeah, yeah. Africa unite Cause we're moving right out of Babylon And we're grooving to our father's land Yeah How good and how pleasant it would be Before God and man man. We are the children of the higher man. So, Africa, unite. Afri, Africa, unite. yeah. Unite for the benefit of your people. Unite for its greater than anything. Unite for the benefit of your children. Unite for its greater than anything. Africa, await its creators. Africa, await its creators. Africa, your life will find us on a stone.
Africa Unite ni Bob Marley. Ijwi rya Amerika turasusuruka buri wa gatandatu mu gitondo saa kumi n'ebyiri. Tuyisenge Aron w'i Kanombe mu Rwanda yatwandikiye kuri Facebook VOA radiyo yacu ati muraho neza mumeze mute. Tuyisenge yego twaramutse neza kandi tumeze neza nawe urakomeye uti mumpe indirimbo ya korali urugero iyo ari yo yose tuyisenge nguhitiyemo iyitwa ni ikihe kintu ni cye kintu gikomeye imana haye umugisha ni cye kintu gikomeye imana haye umugisha uwiteka imana iti uyu muntu ntabwo yaba wenyine uwiteka imana iti uyu muntu ntabwo yaba wenyine ibagira umwadamu nayeba ibagira umwadamu nayeba ibagira umwadamu nayeba ibagira umwadamu nayeba ubukwe bwatangiye icyo gihe buzageze imperuka ubukwe bwatangiye icyo gihe buzageze imperuka Adamu na Eva batambukaga Adamu na Eva bakimbagira Adamu na Eva bakarebana Adamu na Eva bakamwenyura Adamu na Eva barasekaga imana ubayo yabaye umuherekeza imana ubayo yabaye umuherekeza umwana wayo yabaye umuherekeza umwana wayo yabaye umuherekeza umwuka wera yabaye umuherekeza umwuka wera yabaye umuherekeza n'abamarayika babaye abaherekeza n'abamarayika babaye abaherekeza barini bishimye bari banezerewe barini bishimye bari banezerewe amatunda yarabakikije amatunda yarabakikije amatunda yarabakikije amatunda yarabakikije ibyishimo byari bibuzuye ibyishimo byari bibuzuye ibyishimo byari bibuzuye ibyishimo byari bibuzuye ibyabereye muri edeni n'igishushanyo kibiza mu ijuru ibyabereye muri edeni n'igishushanyo kibiza mu ijuru iyaba abatuye isi baribukaga iyaba abatuye isi baribukaga dufite ubundi bukwe dufite ubundi bukwe dufite ubundi bukwe buzabera mu ijuru yesu yarakoye nta muherekeza uzabutaha yesu yarakoye nta muherekeza uzaburiyo umugeni wa yesu yararimbishijwe arareba kinyana mu ruhongore umugeni wa yesu yararimbishijwe arareba kinyana mu ruhongore reka nkubwire mukunzi wanjye niwe utabizura baruta usa n'imparage n'impara zo mu misozi mukunzi wanjye n'uwanjye ubwanjye nta wundi tumusangiye muramenye nimubyutse umukunzi wanjye mukunzi wanjye arambwira ati haguruka tugendere tugire mu mpinga z'imisozi mukunzi twicare maze tumwenyure turebe ibyiza byo muri iki gihugu ndirabura ariko ndi mwiza nk'amahema y'ikadari ndi mu ndebe nabi Oh, ndirabura ariko ndi mwiza itorero ni ryiza ni mwiza itegure kuzataha ubwo bukwe itorero ni ryiza ni mwiza itegure kuzataha ubwo bukwe niyo dufite twibutse ubukwe bwa yesu tugiye gutaha mu ijuru edeni nshya yateguwe amaraso mwana w'intama yashyeshye ku musaraba niyo nkwano yesu yatanze ngo tumubere abageni yerusalemu ubu yararimbishijwe nimuze tumwitegure aza tujyane muri yo yemwe we hahirwa uzakubitira ko gatwenge muri cyo cyumba cy'iyo ndaro hahirwa uzakubitira ko gatwenge muri cyo cyumba cy'iyo ndaro hahirwa uzakubitira ko gatwenge muri cyo cyumba cy'iyo ndaro hahirwa uzakubitira ko gatwenge muri cyo cyumba cy'iyo ndaro kandi ibitwenge bizasatura amatama bizabara umunezero twicaranye n'abera abamarayika zibavugiriza twicaranye n'abari bizabara umunezero twicaranye n'abera abamarayika zibavugiriza twicaranye n'abari bizabara umunezero twicaranye n'abera dore bizaba birenze uyu munezero dufite ubu dore bizaba birenze uyu munezero dufite ubu bizaba ari umunezero twicaranye n'abera bizaba ari umunezero twicaranye n'abera zamara umunezero
radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke inshuti zacu dushoreje ku butumwa bwa ruhumuriza sami yanditse kuri facebook voa radiyo yacu ati ndasusurutsa abantu bose duturanye mu karere ka gicumbi cyane cyane abo duturanye mu mudugudu wa musetsa akagari ka horezo umurenge wa kageyo mbatuye indirimbo umugoroba y'umuhanzi bigize janti maze rero mwese uko mungana inshuti zacu ndabashimiye rwose mugire wikende nziza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama hari ni mugoroba unaniwe bagufashe hana kurikijwe amategeko igetse mani wari unaniwe ariko byari ngombwa ngupe byari ngombwa ko nsurwa bagukubise bakora inkoni ibabaza bakwambitse ubusa bakurega ibinyoma baragushinyagurira kandi bakubeshyera niki cyatumye utikiza kandi ijambo ryawe rikiza niki cyatumye utikiza kandi ijambo ryawe rikiza mbese ko ari kuvuga rimwe umuriro ukamanuka bagashya mbese ko ari kuvuga rimwe umuriro ukamanuka bagashya iyo wongera kuvuga ingabo zikamanukira rimwe iyo wongera kuvuga ingabo zikamanukira rimwe ibyo byose warabiretse kugira ngo ucungure ibyo byose warabiretse kugira ngo ucungure niba hari umugabo warenganye ku bwanjye yesu yararenganye mu mategeko y'abayuda ntibyari byemewe gufata umunyabyaha saa kumi n'ebyiri zirenga yafashwe n'abatambyi bakuru mu mwanya wa polisi yendega akarengane bamukubise inkoni ataratsindwa n'urubanza nabyo ntibyatibyemewe yaciriwe urubanza n'abacamanza batatu kandi baragombaga kuba makumyabiri na batatu bagukubise bakora inkoni inkoni ibabaza bakwambitse ubusa bakurega ibinyoma baragushinyagurira kandi bakubeshera bagukubise bakora inkoni inkoni ibabaza bakwambitse ubusa bakurega ibinyoma baragushinyagurira ntibakubeshera kandi bakubeshera hari ni mugoroba unaniwe bagufashe hana hadakurikijwe amategeko yesemani yesemani